Akkuma waliin sana gaajara kan VOA Afaan Oromoo VOA 24 Naayil Saatirra caqasuuf jirtan waan onkololeessa sadiif afuriif guyya faarfannaa lamaan isanii qopheessan waan dhiyootaan hojjannu keessa akka tokko deebinetti walirra fufuunee isanitti himna Ansoolaa Laqeeti. Jali pireezidaantii Ameerikaa ta'uuf dorgomuuf jiru Doonaald Tiraampii fi Joo Baayiden televezyiinii irratti ba'anii waan eger biyyaa hojjechuu danda'an waan durii hojjetan irratti daqiiqa sagaltamaaf wal falman falmaa dheekkamsaaf arrab qabdu tanaani. waan vaayirasiin koronaa nama ameerikaa kum dhibba lamaaf shan caalitti fide sanyiin nam jibbuu ameerikaa keessa mul'attu nam pireezidaanti tiraamp mana murtii waliigala ameerikaatiif filachuuf qopheeffatee fi waan hedduu irratti wal falman uummata dhugeeffachiisuuf yaalan namoota irratti yaaduuf kenna itti gaafatamtuun koree biyyoolessaa riippaabilikaan roonaa makdaaniyeel ergaa tiwiitarii irratti barreessiteen daqiiqa sagaltamaan sunitti at riil doonaald tiraamp yaadi jabaa maaliif ammallee deebi'an akka filachuu qabanii fi karoora joo baayiden gibir dabaluu. hojii balleessuu fi nagaa hawaasa kennaa laaffisuuf qabu agarsiisee jette demokiraatota bebeekamoo keessallee seenatarii niiw jeersii koorii buuker akkana jedhe ergaa tiwiitarii irratti ergeen doonaald tiraamp duruu dharaan yaada namaa fudhachuu dhabuun laafina bulchiinsa isaatiin biyyi tana kufaatii geessee jedhe buuker nam duraan joo baayiden waliin pireezidaantummaa irratti wal dorgome.
dhiittaa mirga namoomaa bal'aa mootummaan Itoophiyaa biyyattii keessatti keessumaa bulchiisa naannoo Oromiyaa keessatti geggeessaa jiru balaaleffanne kanneen jedhan lammiiwwan hawaasa Oromoo kutaalee Yuunaayitid Isteetsiif Kanaadaa irraa walitti dhufuu isaanii dubbatan arras Waashintan DC keessatti hiriira mormii ba'anii jiru. Waa hilli keenya sooraa lakee bakka hiriirichi itti geggeessamaa jirutti argama kunooti.
Kabaroota olan suuraa lakee fi Waashingtan DC hiriir guddaa Oromoo hawaasii Oromoo Ameerikaa walirratti qopheeffate hagu guddaan hawaasa Oromoo Waashingtan DC qopheesse. Kulaan amma jirtu nini 18 Street Waashingtan DC keessaa karaa kudhanii saddeetessoo irra jirra. Gara baankii addunyaa yaa'uu jiranii achumaan bulchiinsa mootummaa Ameerikaa White House dabranii achumaan ammoo State Department yookaan ammoo ministeera haajaa alaa Ameerikaa dabranii. Warri hiriir dhuf keessa nama namni dubbisuu jira.
Razak Hasan jedhama State Highway irraa dhufee haala mootummaan Itoophiyaa biyya keessatti keessattuu ilmaan Oromoo irratti ajjechaan inni guyyaa adiidhaan gocha sukkanneessaa ilmaan Oromoo irratti raawwataa jiru balaaleffachuu fi hiriira karaa dheeraa dhufnee hiriira Waashingtan DC magaalaa guddittii Ameerikaatti argamna. Kanaaf sagalee uummata keenya taanee uummata sagalee hin qabne sanii sagalee taanee mootummaa gabroonfata kana balaaleffachuu fi dhufnee asitti argamneerra.
Yanki Aashaa Ajiboo Banaatti magaalaa siyaasni Waashington irraa dhufee gocha Abiy Ahmed kana balaaleffachuu dubartii Oromoo gudeedu ajjeesuun karaa miti karaa wanni nuti as dhufneef mirga keenya falmachuuf mirga uummata keenya falmachuudhaan if duuba hin deebinuuf haga bilisummaan Oromoo gonfamutti galatoomii waan asirra na dhiyeessite.
Maqaan kan ka'een weessa dhufe.
Maqaan kiyya Saartuu Abdirahmaan Jaalmaa afaan irraa dhufe keenyas Naashvil irraa hin dhufe. Waliin asitti argames uummata keenya osoo sagalee qabneef sagalee ta'uudhaa fi waan addunyaa keessatti gammadu haalaan osoo qalleessee as cimsu gorkee gabbana uummata keenya osoo sagalee qabneef olkaawwamee jiru saniif sagalee kana jenneeti asi dalagaa keenya dhaabnee waan sila guutuu qabnu hunda dhiisnee waan kana jaaltu jennee isaaniif sagalee ta'uudhaaf qabnu olkaawwame saniif.
warra hiriira kan qopheesse keessaa tokko obbo Asaffaa Kitiliiti ta'an itti gaafatamaa hawaasa Oromoo Waashingtan DC'ti akkan naan jedhu waan hiriira kana irratti.
Rakkoo biyya keessatti ta'aa jiru sana uummata addunyaatti beeksisuudhaaf akkasumas Oromoonis immoo wal duukaa irra dhaabbatee waan kana dhaabuu akka danda'uuf dhaamsa dabarsuudhaaf as jirra jechuudha. Oromiyaa keessatti waggaa lamaan darban kana keessatti miidhaa guddaatu raawwatamaa ture ammas itti jira. Keessumaa immoo ji'a lamaan darban kana iddoo hacaaluun ajjeefame booda sababa sana godhachuudhaan uummata Oromoo hogganoota siyaasaa abbootii gadaa dargaggoo qaroo ta'an ija uummata kanaa kan ta'an funaanuudhaan isa kaan ajjeesuu isa kaan mana hidhaatti ugguruu isa kaan qabeenya isaa saamuu amma immoo uummatuma saba biyya sanaa iyyuu hunda akka saamuutti kan deemaa jiru kun dhuguma waan fudhatama hin qabne kan jedhu balaaleffachuuf uummata keenyaanis immoo simbira jirra jechuuf hiriira baana jechuudha.
Warra namatti dhameeyyuu jettuu nami.
Uummata Oromoo keessatti ganoota siyaasaa karaa adda bilisummaa Oromoo kan jiran akka Abdii Raggaasaa fa'aa kan jedhamu ja'a oliif gaaffii tokko malee hidhamee kan jiru kan obbo Baqqalaa Garbaa karaa nagaadhaan Jawaar Mohaammed fa'aa biyya alaatii kan gale kan jedhuun maanguddoo waggaa saddeettamaafati keessa jira warra hidhamtan kana dhaqqabaa waariyoo kan jedhamu amma shaashamanneetti hidhamee kan jiru jaarsi kun gara waggaa saddeettamaati warra akkasii kana dhahidhaa jira jechuudha ijoollee daa'imati hidhamaa jira kana jedhamee dubbatamuu hin dandeenye shororkaa guddaati ummata irratti geggeeffamaa jira jechuudha baay'ee kan nama gaddisiisu mana hidhaa jedhamee seeraan kan beekamu keessallee duwwaa utuu hin taane manni barumsaallee mana hidhaa ta'ee jira mana hin beekamne mana dhuunfaa namaa keessatti illee hidhaa jiru bakka kanatti hidhuu duwwaatu hin ta'in qabinsi dhala namaaf raawwatamu tokko fakkaa godhamee kan hin jirre achi keessatti ji'a lama ji'a sadii namni hidhamee ba'u kan inni fakkaatee ba'u namummaa keessaa baasaniiti gadhiisu. Qaallichitti hidhamanii jiru poolisii aanaa gandaa iddootti mi'a tuulanii manni barumsaa kun hunduu mana hidhaa ta'eeti jira jechuudha biyya sana keessatti.
Amma maal wayyaa jettan isin akka hawaasaatti?
Furmaanni kanaa kan ta'uu danda'u tokkoo fi tokko ummatoonni bilisa ta'anii bakka bu'aa dhugaa isaanii filatanii karaa sanaatiin immoo of bulchuu gaafa danda'an duwwaadha furmaanni kan ta'u sun akkamitti raawwatama kan jedhu oromiyaan akka oromiyaatti ofiisaatiin mootummaa ce'umsaa tokko ijaarrachuutu irra jira jennee amanna gantaa oromoodhaaf kan dubbatu kan dhaabbatu mirga oromoof illee dhaqee sakaan wajjiniin haasa'ee waliigaltee tokko gochuu kan danda'u waa qabaa jechuudha oromoon fulbaana soddoma booda mootummaan seeraan waan hin jirreef oromiyaan mootummaa ce'umsaa mataa ishee qaamolli jiran dhaabota siyaasaa beekamoo fi xixiqqaa fi guguddaa abbootii gadaa abbootii amantaa hogganoota hawaasaa hunda kan hammate kuni walitti dhufanii mootummaa ce'umsaa yeroo oromiyaa irratti dhaabbachuun nurra jira jenna.
Jari kun footoo nama hidhamee hedduu harkaa qaba alaabaa hedduu guurratti dhufuu jira hidhamtoota siyaasaa oromoo cufa hiika jedhaniitiin rakkoo akkana himachuu jiranii rakkoon oromiyaa keessa dhaqqabuu jir jedhan rakkoon Itoophiyaa keessa jirti jedhan hedduu waan taateef himne keessa baahuu hin dandeenyu jedhanii hacaaluu hundeessaa dhugaan isaa habaatuuf jedhanii waan hedduu dubbachuu jiranii kana fakkaatti gamkaan ammoo qophiiteen taarraa keessatti deebina feesbuukii kennalleerraa laaluu dandeettan ansoraa lakeeti.
Dhaggeeffattoota keenya hiriira mormii Waashingtan DC'tti geggeessamaa jiru kana ilaalchisee kanas Waashingtan DC jiru embaasii Itoophiyaatti deddeebisnee bilbileeyyuu agammaatti deebii argachuu hin dandeenye. Yaalii keenyatti fufnee yoo deebii arganne gara fuulduraatti kan dhiyeessinu ta'us hin beeksisna. filannoon dhufu walabaaf madaalawaa ta'a jechuudhaan waajjira muummicha ministeeraa Itoophiyaatti itti gaafatamtuun pireesii Bileenesiyuum beeksisanii jiran. Deemsi filannoo walaba taasisuu fi olaantummaa seeraa kabachiisu wal makuu akka hin qabnellee dubbatan. Abbaan alangaa federaalaa immoo biyyattii keessatti jumlaan namoota hidhuun hin raawwatamne jechuun dubbatanii jiru. Gabaasaa Mallaskaachoo ammaa tujubeetu dhiyeessa.
dhimma yeroo ka biyyattii irratti gaazexeessotaaf ibsa akka kennan abbaan alangaa federaalaa Dr. Geediyoon Ximootiyoosiif waajjira muummicha ministeeraatti dubbiimtuu ka ta'an Billeneesiyyuun biyyattii keessatti hojii mul'ataa hojjetamaniif adeemsa seeraa laalchisuun ture. Haasaan ga'oota lamaanii booda gaaffii gaazexeessota biraa ka'e keessaa tokko yeroo ammaa mul'inatti mootummaa qeeqaa kanneen turan paartileen siyaasaa mana hidhaa keessattuu jiranii filannoon dhufaa jiru kan walabaaf haqaa ta'a jettanii amantuu gaaffii jedhuuf billeneesiyyuun deebii kennaniiru. Kun amantii koo qofaa otoo hin taane amantii cimaa mootummaa federaalaaf kan muummicha ministeeraati. Filannoon kun walabaaf kan haqaan ta'a. Adeemsa olaantummaa seeraa kabachiisuuf adeemsi filannoo waldhahuun qabu. Adeemsa olaantummaa seeraa keessatti akkuma jette sagalee hedduu dhageettii qaban filannoo keessaa baasuuf waan ta'u hin jiru seeraan dhimma isaaf furmaata ni kennina sirni diriire jira paartilee hedduunis sirna kana keessatti seeraan marfamanii ni hojjetu olaantummaan seeraa immoo hoogganaa paartiis haa ta'u haadhiisu eenyu irratti iyyuu ni raawwatama kanaaf kana keessatti kan hin sochoone eenyuyyuu gaafatamaa ta'a kanaaf kun namoota tapha keessaa baasuu waliin kan wal qabatu miti jedhan abbaan alangaa federaalaa dr geediyoon ximootiyoosis sochii isaanii siyaasaaf yakki hojjetan ilaalamuu qabaa jedhan haa ta'u malee walitti dhufeenyaaf madda gocha tokko yookaan sababaa ta'uu inni jedhu adda bahee ilaalamuu qaba jedhan. Namoonni akkuma gocha isaaniitti itti gaafatamuu qabu. Namoonni haleellaa jamaa keessatti hirmaatan namoonni dhuunfaaf dargaggoon waan hojjetaniif itti gaafatamu garuu kan isaan ijaaraniif dadammaqsanis itti gaafatamuu qabu. gaazexeessotas haa ta'u namoota siyaasaa adda addummaan qabu jedhan. Yeroo ammaa jaarmoliin mirga namaa akka sadarkaa addunyaa Itoophiyaa keessatti raawwatamaa jiran ka jedhan jamaan walitti qabanii hidhuu laalchisee abbaan alangaa federaalaa akkas jedhan. Hangi tokko hidhaa jamaa jedhanii waamuu danda'u. Haa ta'u malee gocha yakkaa keessatti kan hirmaatan hedduudha. Dhuguma mirga namaa gama eeguutiin qormaataaf rakkoolee hangi tokko jiraachuu danda'u garuu rakkooleen kun guddaa miti. Gama kanaan qaamotee adda addaan ibsamaniiru keessumaa koomishina mirga namaa kan ofii keenyaatiin gabaasameera. Haala isaa sirreessuuf tarkaanfiin fudhatamaa jira jedhan. Waamichi gabataa lahagar jedhu abbootii qabeenyaa alaa ni dabalata yoo ta'e billaneesiyyuun gaafatamanii dhuguma waamichi jira piroojektii kanarratti maallaqa investii gochuu kan barbaadu eenyuuf iyyuu banaadha itoophiyaan barootaaf qabattee kan turte qabeenyaa uummataatti fayyadamuuf lammiiwwan naannoo jiraataniifis faayidaarra akka oolu gochuun akeeka isaa keessaa tokko kanaaf kaayyoo badhaadhinaa galmaan ga'uu kan barbaadan maraaf banaadha jedhan jedha mallaskaachoo ammaa finfinneerraa.
Haaldureewwan COVID-19 baatiilee sadii keessatti kanneen guutan manneen barnootaa akka lakkoofsa Itoophiyaatti onkoloolessa sagalirraa jalqabee hanga onkoloolessa soddoma bara 2013tti yeroo jiru keessatti akka banaman mootummaan Itoophiyaa beeksisee jira. Iskindir Firaw Daayireektara Koominikeeshinii Ministirii Barnootaa Itoophiyaa Aragwaa Maammoo asoobsiisuudhaan akka gabaasetti manneen barnootaa aanaalee fi gandeen magaalaalee baadiyyaa keessa jiran marsaa duraatti onkoloolessa sagal banamuuf jiran. kanneen magaalaalee bulchiisa naannoof godinaalee keessa jiran marti immoo marsaa lammataatti onkoloolessa kudha ja'a bara kuma lamaaf kudha sadii akka banaman ministiriin barnootaa beeksisee jira. Karoorri ministirichaa akka agarsiisutti kanneen magaalaa Finfinnee fi magaalaalee godina addaa Oromiyaa keessa jiran immoo marsaa sadaffaatti onkoloolessa soddoma bara kuma lamaaf kudha sadii banamu. Ta'us garuu manneen barnootaa kun kabanamuu danda'an ulaagaalee ittisa koovid kudha sagalii yoo guutan qofa ta'uu fi kanneen ulaagicha hin guunne kan hin banamne ta'uu ibsan daarektarittiin koominikeeshinii ministirii barnootaa Itoophiyaa Aragwaa Maammoo. Maatiif barattoonni tokko tokko ministeerri barnootaa barnoonni akka eegalamu murteessuun sirrii ta'us bifa dhibee vaayirasii koronaa babal'isuu hin qabneen ta'uu qaba jedhu. Maatiin barattootaa kaan immoo aga dhibeen kun sadarkaan yaaddessummaa isaa gadirratutti manneen barnootaa banamuu hin qaban jedhu. Naakor Malkaa Amborraa Tsaayidaamtoo Finfinneerraa uummata keessaa yaada walitti qabanii jiru. Kunoo.
Ani maqaan koo Shimallis Shaashoon jedhama. Ogeessa fayyaa kiliinikaa akkasumas hojjetaa hospitaala Riifaraaraa Yuunivarsiitii Ambooti. Ana kakutti manni barnootaa sadarkaa olaanoos haa ta'u sadarkaa gadaanaa banamuunsaa barattootaafis ta'e maatii barattootaaf akkasumas illee biyyaaf sadarkaa yookaan immoo gahee guddaa qaba jedhee yaada. Hawaasni keenya irri caalaansaa barattootadha. Dargaggeeyyiitti caala. Dargaggoonni yeroo ammaa kanatti yeroo hojiin hin jirre sababa koronaa kanaatiif dhaabbatanii jiranitti bakki oolma isaanii bakka araada adda addaa keessumaa namoota sammuu isaanii rakkoo addaaf geessisan addicted drugs warra nuti jennu jechaadha isaaniif illee saaxilamuu danda'a gatii ta'eef otoo bakka qormaa qabaatan biyyaafis ta'e hawaasaaf akkasumas illee barattoota sanaatiif gaariidha jedhee yaada haala koronaa duukaa wal qabsiisnee gaafan kaasu mana barumsaa keessatti barsiisonni barattoonni maatiin walii galanii akka dandeettii isaaniitti yoo of eeggannoodhaan wantoonni ministeerri eegumsi fayyaa addunyaas kaa'ee hojiirra oolchanii gaariidha jedhee yaada.
Barattuu Yaabsiraa Daaniiliin jedhama. Kutaa ja'affaatti baradha. Barumsi banamuun isaaniif gaariidha. Banuunis qaba. Maaliif jedhamee ijoolleen garaagaraa sammuun isaanii akka hin dhiphanneef hin gargaara. Mana keessatti taa'aa dabarsine manuma keessa teenye kitaaba qofa dubbisna. Gaarii miti kun immoo hiriyoota keenya faanaas waliin arginu. Yeroo banamu maaksiifaa fayyadamuudhaan kilaasii immoo saayinitaazarii garaagaraadhaan qulqulleessanii barumsi akka banamu gochuun gaariidha.
Maqaan koo Dabalaa Araarsoo jedhama. Haala koronaa ilaalchisee wanti gadi bu'een jiru. Duraanis immoo koronaa hamaaf jecha kan inni dhaabate. Isa kanaaf ammas koronaan kun akkasumatti jira waan ta'eef ijoolleen kun akkamitti illee akka ta'an akkamitti akka murteessan inni kun nuun galle jechuudha. Yoo banamuu barbaade yookiin kilaasii yookiin barattoonni dura nama baay'eedhaan illee taa'aa turan erga kilaasii babal'inaan ijaaramee booda yookiin walirraa fagaatamee akka taa'amu yookiin immoo yoo mijoomne ta'e illee immoo amma yeroo itti ammas eeguudha jechuudha amma halluun hundumtuu sirratu.
Maqaan koo Barataa Roobsan Taaddasa jedhama. Barumsi yeroo dhaabbatu sammuu keenyas luus gochaa jirra. Olmaan keenyis bareedaan ta'u. Kanaafuu otoo banamee gaariidhaan jedhaan. Amma barataa yeroo barumsa dhiisu sooshaal miidiyaarra turuu danda'a yookaan of firii gochuudhaaf waan baay'ee irra ooluu danda'a. Kanaafuu barumsi baay'ee barbaachisaadhaan jedha.
siifaniin jedhama. Ijoollee sadiin qabaa ani haala koronaa jiruun tokkoffaa eh, sammuu isaaniillee eh, waan xixiqqoon furfuratu ture hin sodaatu bakka innaa yeroo tokko tokko waan tokko tokkoon hin dagachiisaa turre kubbaa wajjin taphachuudhaan eh, faarfannaa garaagaraa faarfachuudhaan lakkoofsa lakkoofsuun amma immoo yoom deebinaa hawwaniiru kanaaf otoo bakka sadiitti hirame nuti amma dandeenyu maatiin walii gallee qo'achiisne waaqayyoon kadhachaa kana goone natti tola baay'ee.
Maqaan koo Barataa Abdiisaa Qannoo jedhama. Barumsi banamuu qaban jedha. Garuu koronaan waan jiruuf isaan kanarraa of qusanni otoo banamee baay'ee natti tola. Manni barumsaa banamee maaskiin gahaan otoo jiraatee saanitaayizarii wanti garaagaraa ittiin dhukkuba sanarraa of ittisnu otoo baay'ee jiraate garuu otoo haaloleen kun nun guutameen barachuu jechuun tokkoffaa maatiin illee erguuf rakkisaa ta'a. Lammaffaa irratti nuti illee koonfiidensii barachuu dhabuu dandeenyan jedha.
maqaan koo diroo bayyanaan jedhama ogeessa fayyaati akka nama tokkotti barnoonni biyyi tokko hin baranne taanaan rakkoon biyya tokko qunnamu baay'ee kana jedhamee odeeffamee dhumuu hin danda'u biyyi tokko barachuun dirqamadha garuu akka mootummaatti barnoonni jalqabu kan jedhe sirriidha haa ta'uti garuu sirriidha yeroo jedhamu kana of eeggannoo hedduu barbaada adeemsa ulaagaa WHO'n koronaa irratti baase giddugaleessa godhachuudhaan of eeggannoon godhameetoo barumsi jalqabe baay'ee gaariidha. gaariidha. Garuu of eeggannoon hin godhamu taanaan manneen barnootaadha manneen barnootaatti garaagarummaan hin uumama taanaan dhibichi waan babal'achuun nama yaaddessuuf irraa of qusatame wayyaa jechuudha. Hordoffiin manneen barnootaa kamtu seeraan of eeggannoodhaan barsiisaa jira kamtu barsiisaa hin jiru jedhamee bakka hin godhamne tarkaanfii fudhachuudhaan bakka godhametti immoo barumsicha akka itti fufu taasisuudhaan barnoonni akka itti fufu yoo taa'e baay'ee gaariidha.
Maqaan kiyya Muwaasanyii jedhama. Kanan jiraadhu magaalaa Amboo keessadha. Koronaan sa'aatii kana humna ol hammaachaa jira malee hir'achaa hin jiru. Manni barumsaa banamu jechuun akkaataa ijoolleen keenya gara ittiin qabaman itti geessuu danda'uudha jedhee yaada. Kanaafuu mootummaan humti maaliif akka banamu godheyyuu anaaf gaaffii mataa kiyyaati. Dhibeen kun dhibee balaafamaati. Akka addunyaatti kan dhufeedha. Keenya immoo ittiin dandamachuun isaayyuu hamaadha. Warri guddanne jedhaniyyuu dhumaa jiru. Yeroo kana immoo nuti immoo hammam akka dhumnu namni kamuu yaaduu kan danda'uudha. Kan ta'uu qabu talaalliin isaa guutumaan guututti argameera jedhamee edda murtaa'ee manni barumsaa banamuu qaba yookiin manni barumsaa magaala keenya uummata mariisisuu qaba ture yaada isaa kana gadi bu'ee uummatas hin mariisisne ofiisaa yaada ofiisaa murteesseen jedha kanaafuu yaada uummataa dura fudhachuu qaban jedha.
Ani Abdii Manneesaan jedhama. Manni barumsaa banamuun isaa gaarii ta'ee osoo jiru garuu dhibeechi dabalaa jira wanta jedhamu jira bakka kanatti egaa maaltu akka yaadame naagaluu baatus nuti barumsa barbaanna amma teenyu barataa waan ta'eef hojiis hin qabnu banamuunsaa gaarii otoo ta'ee jiru rakkoo fiduu danda'a dhibichi amma banni dabalaa jira jechaa jiru achitti egaa namoonni ittiin of qulqulleessan dhiyeeffachuu dadhabuu jiru waan kana kana immoo ulaagaa isaa mootummaan guutee fi warreen hin qabneef guutuun egaa dirqama isaa ta'a edda banamu jedhame.
Maqaa koo ana muluu naan jedhu addaa naannoo finfinneetti kanan jiraattu ijoollee mana barumsaa dhaqan nan qaba. Amma haala mootummaan jedhuun ijoolleen gara mana barumsaatti deebi'uu hin danda'u haala jedhumsa odeeffamaa jira. Akka kootti nan erga dheeyyaadhaan mana barumsaatti. Sababni isaa maaliif ijoolleen ji'a torbaan gamanaa turan kanaa baay'ee nuffuutu jira ijoolleen mana keessa taa'anii baay'ee nuffanii. Kanaaf amma erga manni barumsaa ni banama jedhamu oduu dhaga'uu jalqaban guyyumaan nu gaafatu. Yoom jalqaba manni barumsaa hin banama jedhamee jira. Kan jedhu guyyicha sana hawwiidhaan eegaa jiru jechuudha ijoolleen. Akka maatiitti yoo yaadde baay'ee nama yaaddessa. Akkuma namatti immoo yoo yaadde ijoolleen tokko yeroo kamitti maal barachuu qabde kan jedhus murteessaadha. Umurii ijoollee wajjin deemaa barumsi waan ta'eef mana barumsaatti erguun koona fuudheef gammisuun hin danda'an akka kootti nan ergaa garuu yaaddoo guddaadha.
Irraa kabbadaan jedhama. Barsiisaa.
Haaldureewwan COVID-19 baatiilee sadii keessatti kanneen guutan manneen barnootaa akka lakkoofsa Itoophiyaatti onkoloolessa sagal irraa jalqabee hanga onkoloolessa soddoma bara 2013tti yeroo jiru keessatti akka banaman mootummaan Itoophiyaa beeksisee jira. Iskindir Firew Daayirektara Kominikeeshinii Ministirii Barnootaa Itoophiyaa aragwaa maammoo asoofsiisuudhaan akka gabaasetti manneen barnootaa aanaaleef gandeen magaalaalee baadiyyaa keessa jiran marsaa duraatti onkoloolessa sagal banamuuf jiran. kanneen magaalaalee bulchiisa naannoof godinaalee keessa jiran marti immoo marsaa lammataatti onkoloolessa kudha ja'a bara kuma lamaaf kudha sadii akka banaman ministiriin barnootaa beeksisee jira. karoorri ministirichaa akka agarsiisutti kanneen magaalaa Finfinnee fi magaalaalee godina addaa Oromiyaa keessa jiran immoo marsaa sadaffaatti onkoloolessa soddoma bara 2013 banamu. Ta'us garuu manneen barnootaa kun kabanamuu danda'an ulaagaalee ittisa COVID-19 yoo guutan qofa ta'uu fi kanneen ulaagicha hin guunne kan hin banamne ta'uu ibsan. Daayirektarittiin Koominikeeshinii Ministirii Barnootaa Itoophiyaa Argwa Maammoo ሁሉም የክልል ትምህርት ቢሮ እንዲሁም በየክልሉ ያለ አመራርና የትምህርት ማህበረሰቡም Biiroon bulchiisaa naannolee martinuu akkasumas kanneen naannoo sana keessa jiran hooggansii fi hawaasni barnootaa manni barnootaa sun akka banamu taasisuu irratti haal duree sana guutuuf wal gargaaruun hojjechuu danda'u. Kanarratti hawaasichis itti gaafatama qabaa jechuudha. Damee barnootaa qofa otoo hin taane qaamni achi keessaa qooda qabu kaanis fakkeenyaaf gamtaan warra barattootaa akkasumas waldaan barsiisotaa akkasumas dhaabbatoota eegumsa fayyaa dabalatee damee barnootaa sana wajjin ta'uudhaan haal dureen manneen barnootaa sana banuu dandeessisu akka guutaman hojjechuutu irraa eegama. Manneen barnootaa kana raawwatan yoo jiraatan akkuma yaada marii sanaatti kan raawwatamu ta'a. Kanneen ulaagaa kana hin guunne immoo ijaarsawwan adda addaa uumamanii akka hordofaman taasisamu. Haala kanaan manni barnootaa ulaagaa sana hin guunne carraan banamuusaa dhiphaadha jechuudha.
Guyyoonni baniinsa manneen barnootaa kun ministiriin barnootaa biiroolee barnootaa waliin guyyaa lamaaf eega marii geggeesse booda yaada irratti walii galamee walgahii mootummaan geggeesse kan ittaanaa muummicha ministeeraa Dammaqee Mokonnin hoogganame irratti dhiyaate ta'ullee dubbatanii jiru. Daayirektarittiin Koominikeeshinii Ministirii Barnootaa Aragwaa Maammoo. Tartiibni yookaan duraaboonni baniinsa manneen barnootaa maalirratti hundaa'uudhaan akka karoorfames akkana jechuun ibsan.
በተለይ የቫይረሱ ስርጭት ቁጥሩ በርከት ብሎ የተገኘበት አካባቢ ላይ ወደ መጨረሻው ነው ይህ አካባቢ።
Keessumaa naannoo tamsaasni vaayirasii baay'inaan keessatti mul'atu keessatti gara boodaa akka banaman taasifame gara onkololeessa soddomaarra jechuudha. Gara naannoo baadiyyaatti akka ragaan eegumsa fayyaa agarsiisutti naannoon vaayirasichi baay'inaan itti hin argamnetti manneen barnootaa dursanii banuuf yoo hojjetame ka jedhu yaada dhiyaate irraa ka'uudhaan guyyaan baniinsaa akka kanatti murtaa'e.
Walgahii ittaana muummicha ministeeraan hoogganame kanarratti yaadi kun dhiyaachuu dura marii guyyoota lamaa ministiriin barnootaa biiroolee barnootaa naannoo waliin geggeessa irratti haalli manneen barnootaa naannoleetti jiran biiroolee barnootaa irraa gabaasaan dhiyaatee dhaggeeffatamuusaas dubbatanii jiru. Maatiif barattoonni tokko tokko ministeerri barnootaa barnoonni akka eegalamu murteessuun sirrii ta'us bifa dhibee vaayirasii koronaa babal'isuu hin qabneen ta'uu qaba jedhu. Maatiin barattootaa kaan immoo aga dhibeen kun sadarkaan yaaddessummaa isaa gadirratutti manneen barnootaa banamuu hin qaban jedhu. Naakor Malkaa Amborraa Tsaayidaamxoo Finfinneerraa uummata keessaa yaada walitti qabanii jiru kunoo.
Ani maqaan koo Shimallis Shaashiwan jedhama. Ogeessa fayyaa kilinika akkasumas hojjetaa hospitaala Riifaraadhaa Yuunivarsiitii Ambooti. Ani akka kutti manni barnootaa sadarkaa olaanoos haa ta'u sadarkaa gadaanaa banamuunsa barattootaafis ta'e maatii barattootaaf akkasumas illee biyyaaf sadarkaa yookaan immoo gahee guddaa qaba jedhee yaada. Hawaasni keenya irri caalansaa barattootadha. Dargaggeeyyii itti caala. Dargaggoonni yeroo ammaa kanatti yeroo hojiin hin jirre sababa koronaa kanaatiif dhaabbatanii jiranitti bakki oolma isaanii bakka araada adda addaa keessumaa namoota. namoota sammuu isaanii rakkoo addaaf geessisan addicted drugs warra nuti jennu jechaadha isaaniif illee saaxilamuu danda'a gatii ta'eef otoo bakka oolmaa qabaatan biyyaafis ta'e hawaasaaf akkasumas illee barattoota sanaatiif gaariidha jedhee yaada haala koronaa duukaa wal qabsiisnee gaafa hin kaasu mana barumsaa keessatti barsiisonni barattoonni maatiin walii galanii akka dandeettii isaaniitti yoo of eeggannoodhaan wantoonni ministeerri eegumsi fayyaa addunyaas kaa'ee hojiirra oolchanii gaariidha jedhee yaada.
Maqaan koo Barataa Roobsan Taaddasa jedhama. Barumsi banamuunsaa naaf gaariidha jedhee yaada. Sababni isaas amma xiinsammuu gaarii irra hin jirru. Barumsi yeroo dhaabbatu sammuu keenyas luus gochaa jirra. Oolmaan keenyis bareedaan ta'u. Kanaafuu otoo banamee gaariidhaan jedhaan. amma barataa yeroo barumsa dhiisu sooshaal miidiyaarra turuu danda'a yookaan of firii gochuudhaaf waan baay'eerra ooluu danda'a kanaafuu barumsi baay'ee barbaachisaadhaan jedha.
Siifaan hin jedhamu magaalaa Amboo keessa hin jiraadha. Ijoollee sadiin qaba ani haala koronaa jiruun tokkoffaa eh, sammuu isaaniillee eh, wanta ittiin furratu ture hin sodaatu bakka innaa yeroo tokko tokko waan tokko tokkoon hin dagachiisaa turre kubbaa wajjin taphachuudhaan eh, faarfannaa garaagaraa faarfachuudhaan lakkoofsa lakkoofsuun amma immoo yoom deebinaa hawwaniiru kanaaf otoo bakka sadiitti hirame nuti amma dandeenyu maatiin walii gallee qo'achiisne waaqayyoon kadhachaa kana goonee natti tola baay'ee.
Maqaan koo barataa Bisaa Qannoo jedhama. Barumsi banamuu qaban jedha. Garuu koronaan waan jiruuf isaan kanarraa of qusanne otoo banamee baay'ee natti tola. Manni barumsaa banamee maaksiin gahaan otoo jiraatee saayintaayizarii wanti garaagaraa ittiin dhukkuba sanarraa of ittisnu otoo baay'ee jiraate garuu otoo haaloleen kun nuun guutameen barachuu jechuun tokkoffaa maatiin illee erguuf rakkisaa ta'a. lammaffaa irratti nuti illee konfiidansii barachuu dhabuu dandeenyan jedha.
Maqaan koo Diroo Bayyanaa jedha ogeessa fayyaati. Akka nama tokkotti yaa'u barnoonni biyyi tokko hin baranne taanaan rakkoon biyya tokko qunnamu baay'ee kana jedhamee odeeffamee dhumuu hin danda'u. Biyyi tokko barachuun dirqamadha. Garuu akka mootummaatti barnoonni haa jalqabu kan jedhe sirriidha. Haa ta'uti garuu sirriidha yeroo jedhamu kana of eeggannoo hedduu barbaada. Adeemsa ulaagaa WHO'n koronaa irratti baase giddu galeessa godhachuudhaan of eeggannoon godhameetoo barumsi jalqabe baay'ee gaariidha. Garuu of eeggannoon hin godhamu taanaan manneen barnootaadha manneen barnootaatti garaagarummaan hin uumama taanaan dhibichi waan babal'achuun nama yaaddessuuf irraa of qusatame wayyaa jechuudha. Hordoffiin manneen barnootaa kamtu seeraan of eeggannoodhaan barsiisaa jira kamtu barsiisaa hin jiru jedhamee bakka hin godhamne tarkaanfii fudhachuudhaan bakka godhametti immoo barumsichi akka itti fufu taasisuudhaan barnoonni akka itti fufu yoo taa'e baay'ee gaariidha.
Maqaan kiyya Muwaasanyii jedhama. Kan hin jiraadhu magaalaa Amboo keessadha. Koronaan sa'aatii kana humna ol hammaachaa jira malee hir'achaa hin jiru. Manni barumsaa banamu jechuun akkaataa ijoolleen keenya gara ittiin qabaman itti geessuu danda'udha jedhee yaada. Kanaafuu mootummaan humti maaliif akka banamuu godheyyuu anaaf gaaffii mataa kiyyaati. Dhibeen kun dhibee balaafamaati. Akka addunyaatti kan dhufeedha. Keenya immoo ittiin dandamachuun isaayyuu hamaadha. Warri guddanne jedhaniyyuu dhumaa jiru. Yeroo kana immoo nuti immoo hammam akka dhumnu namni kamuu yaaduu kan danda'udha. Kan ta'uu qabu talaalliinsaa guutumaan guututti argameera jedhamee edda murtaa'ee manni barumsaa banamuu qaba. Yookiin manni barumsaa magaala keenya uummata mariisisuu qaba ture yaada isaa. Kana gadi bu'ee uummatas hin mariisisne ofiisaa yaada ofiisaa murteessee jedha. Kanaafuu yaada uummata dura fudhachuu qaban jedha.
ana muduu naan jedhu addaa naannoo finfinneeti kanan hin jiraattu ijoollee mana barumsaa dhaqan nan qaba amma haala mootummaan jedhuun ijoolleen gara mana barumsaatti deebi'uu ni danda'u haala jedhumsa odeeffamaa jira akka kootti nan erga dheeyyaadhaan mana barumsaatti sababni isaa maaliif ijoolleen ji'a torbaan gamana turan kanaa baay'ee nuffuutu jira ijoolleen mana keessa taa'anii baay'ee nuffanii kanaaf amma erga manni barumsaa ni banama jedhamu oduu dhaga'uu jalqaban guyyumaan nu gaafatu yoom jalqaba manni barumsaa hin banama jedhamee jira kan jedhu guyyicha sana hawwiidhaan eegaa jiru jechuudha ijoolleen. Akka maatiitti yoo yaadde baay'ee nama yaadde yeroo kamitti maal barachuu qabde kan jedhus murteessaadha. Umurii ijoollee wajjin deemaa barumsi waan ta'eef mana barumsaatti erguun koona fudheef gammisuun danda'an akka kootti nan ergaa garuu yaaddoo guddaadha.
Dirribii Kabbadaan jedhama. Barsiisaa mana barumsaa afaan Oromoo magaalaa Finfinnee mana barumsaa gaara guurii sadarkaa tokkoffaa fi sadarkaa lammaffaa irra jira amma. Akka barsiisaa tokkotti barsiisaa jechuun akkuma beekamu abbaadhatii haadhatii maatiin barattoota kana gara mana barumsaatti gaafa ergu barsiisaan mana barumsaa abdateetu barattoonni akka isaanii of baraaranii akkasumas barnoota isaanii illee argachuu danda'anii tokko gorsaan gaayidaansii kennuudhaan barsiisaan bukkee dhaabbachuu danda'u jira jira. Kan biraan immoo egaa mallattoo dhukkuba kanaa ta'an yoo kan argamu ta'e eeruu kennuudhaan dursanii immoo barattoonni maaskii godhachuudhaan sanitaayizeetii gargaaramuudhaan yeroo boqonnaa yoo ta'u yeroo barnootaa daree keessatti daree alattis konkolaataa keessattis gaafa karaarra deeman hubannaa ga'an karaa barattootaa keessatti akka bakka tokkotti gahee keenya bahuutu nurra jiraan akka kootti gahee bahuu qaba waan hojjetuuf.
Maqaan koo Galaanee Abarraa jedhama. Daa'ima barreen gaddaa keejii tokko galeen qaba. seemisteera tokkoof baratee ture. Sana booda yeroo manni barumsaa sababa koronaatiin cufamu barumsa dhaabeera. Barumsa dhaabuu isaatiin eh, duubatti akka deebi'e nana mana barumsi cufamuunsaa yookiin daa'imni mana ooluunsaa guddina isaa irratti miidhaa akka fidu nana mana. Garuu immoo amma daa'ima kee gara mana barumsaatti hin ergitaa isa jetteef deebiin koo hin erguudha. Sababni koo eh, koronaan amma biyya keenya keessaa hin banne jira. Sanaayyuu immoo haala dura jirurra dabalaa jira akka gabaasa miidiyaarraas dhagaa jirru akka carraan immoo naannoo mana jirutti iyyuu hiriyoonni koo baay'een namoonni baay'een qabamaa jiru kanaaf haala dhukkubichi hin banneen amma daa'ima koo deebisee mana barumsaatti hin ergu.
Taarratan mana gaambula nagaa jenne nagaa an soraa lafeetti.